ni ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya ibiganiro byayo byo mu gitondo mu kirundi no mu kinyarwanda abaduteze amatwi n'abagitangura kutwumva ndetse namwe mwese mwateramanye n'ijwi ry'amerika mukibyuka twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu ni oriyane itangishaka ateramije ibiganiro byo kuri ino saha uyu munsi ni kuwa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi nyuma yaho turabashikiriza ikiganiro cyerekeye amagara y'abantu kira gitegurwa mu burundi guhera saa kumi na zibiri naho twabateguriye ikiganiro cy'umuziki turabararitse mwese dutangura ibiganiro byo kuri uyu munsi tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri kino gitondo
mwaramutse mwese inshuti muduteze amatwi ni eugenia mukankusi ubasuhuza ni igihe ubagezaho amakuru ibirego ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina ku basirikare b'amahoro ba onu n'abakozi bayo birimo kwiyongera ibyo birego byatangiye gushyirwa mu majwi mu mwaka ushize wa bibiri na cumi na gatanu n'ubwo mu ngamba zawo uwo muryango ugaragaza ko utihanganira na gato ihohotera nk'iryo nk'uko raporo nshya y'umunyamabanga mukuru wa onu ban kimono yashyize ahagaragara ejo kuwa gatanu ibivuga hari ibirego nk'ibyo mirongo icyenda n'icyenda byo mu mwaka ushize ugereranije na mirongo inani byo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane ibyinshi ni ukuvuga mirongo itandatu n'icyenda byatanzwe ku basirikare n'abapolisi ahantu icyenda ubu hari abasirikare ba onu n'ahandi hamwe basoje ibikorwa byo kubungabunga umutekano mu zindi nshuro mirongo itatu haregwamo abandi bakozi ba onu onu yashyizeho uburyo bwo guhoza abahohotewe harimo amafaranga y'impozamarira n'uburyo bwo kubafasha mu kubashishikariza gutanga amakuru ku byo bakorewe iryo hohotera ryakozwe mu bihugu bitandukanye harimo repubulika ya santarafurika repubulika ya demokarasi ya kongo hayiti liberia cote d'ivoire mali sudani y'epfo no mu birwa bya shipure leta zunze ubumwe za amerika nubwo nta mubare ushyitse w'ingabo itanga mu butumwa bwa onu itanga ibirenga kimwe cya kane mu mafaranga muri departoma ishinzwe ibikorwa byo kubungabunga umutekano ibigenera ku mwaka miliyari umunani z'amadolari ishami rya onu ryita ku mpunzi hcr rirarega umuryango w'ubumwe bw'uburayi kuba ubwira impunzi ngo ntizize kuri uwo mugabane w'isi avugana n'abanyamakuru ejo kuwa gatanu hari buruseli mu bubirigi umuyobozi w'ibiro bya hcr mu burayi vincent kosheter yavuze ko mirongo icyenda na rimwe ku ijana by'abimukira bagera mu bugereki baturutse muri siriya afghanistan na iraq bahunga ubushyamirane kandi ko bataba baje gushaka akazi ati ikigaragara kandi gitagwa neza uburayi ni uko impunzi zikiza mu burayi kubera intambara mu bihugu bituranye nabwo bitarabonerwa ibisubizo kojeteri yasabye hakomeje abandi bashobora kujya mu burayi mu buryo bunyuranije n'amategeko abahunga ibibazo by'ubukungu n'abandi bimukira kutaza mu burayi ati mwikumva abashaka kubakuramo amafaranga mwishaka gutakaza ubuzima bwanyu n'amafaranga yanyu ntacyo bimaze akomeza agira ati ubugereki cyangwa ikindi gihugu cyo mu burayi nta na kimwe kizemera ko abantu babyambukiramo itegeko mpuzamahanga rivuga ko abantu bahunga ubushyamirane bafite uburenganzira bwo kwaka ubuhungiro ishami rya oni ryita ku mpunzi hcr rivuga ko umubare w'abantu bahunze uburundi kubera urugomo n'umwuka mubi muri politiki uwo mubare ngo warazamutse umaze kugera ku bihumbi magana abiri mirongo itanu umuvugizi wa hcr melissa fleming ejo kuwa gatanu yavuze ko inkambi zirimo kurenza umubare w'abantu zifitiye ubushobozi bwo kwakira mu bihugu byose zicumbikiye by'umwihariko muri tanzania ubu ifite abarundi barenga ibihumbi ijana na mirongo itatu kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane k'umwaka ushize Fleming yagaragaje ko ONU yabonye gatatu ku ijana gusa bya miliyoni ijana na mirongo irindwi n'eshanu z'amadolari yari yasabye kugira ngo ihangane n'ikibazo cy'impunzi z'abarundi abarundi batangiye guhunga igihugu hashize hafi umwaka ni nyuma y'uko perezida Pierre Nkurunziza atangarije umugambi wo kwiyamamariza manda ya gatatu itaravuzweho rumwe ariko nyuma akayitsindira abantu byibura magana ane barishwe kuva icyo gihe mu bushyamirane hagati ya polisi n'abigaragambyaga no mu bindi bikorwa by'urugomo mu burundi umunyamabanga mukuru wa one ban kimon yasuye uburundi mu kwezi gushize asaba perezida kugirana ibiganiro n'abo batavuga rumwe bo mu yandi mashyaka kugira ngo ibintu bisubire mu buryo perezida nkuru nziza yemeye ibyo biganiro cyakora kugeza kugerageza guheza bamwe mu bo batavuga rumwe byatumye urugaga runini rw'abatavuga rumwe n'ubuyobozi rwanga uwo mugambi ruvuga ko atari uburyo bwiza bwo gutangira ibyo biganiro akarere ka difa mu burasirazuba bwa nigeri gacumbikiye abantu ibihumbi amagana bataye izabo amahema ari ahantu hose ku ruhande rw'umuhanda munini bita rn1 w'imodoka zihuta kaburimbo iba ishyushye yaka umuriro muri ako karere impunzi zaturutse muri nigeri zibana n'abanyanigeriya bataye ibyabo bafite uh, ubwenegihugu bw'ibihugu bibiri ariko kandi bafite ikintu kimwe bahuriyeho aricyo ubwoba bwa boko haramu n'abanyanigeriya matarama kadogo ni umunyanigeriakazi yataye umudugudu we ahungana n'abana umunani ajya gushakira agahenge mu nkambi ya nguru tuwa avuga ko abahunze boko haramu ijoro rigijigije mu masaha ya saa munani n'igice mu gicuku kuwa kane ubwo boko haramu yari igeze mu mudugudu ikarasa ikica abantu ngo yafashe uruhinja rukubita mu mugongo aterura undi mwana kurura undi barashyidika n'abandi bari mu nkambi amakuru ni nk'ayo ateye ubwoba yemwe n'ubwo abasirikare ba nigeri bahacunga abataye ibyabo hamwe n'impunzi bafite ubwoba ntiborohewe babaho umunsi ku wundi ibiribwa nabyo byabaye ingume mu mwaka ushize oni yavugaga ko umusaruro w'akarere utazahaza abaturage bagize munsi y'umusaruro usanzwe w'amatoni ibihumbi ijana by'ibinyampeke
tumushimiye mugenzi wacu adushikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi ijwi rya amerika risamiranira i washington dc muri uyu mwanya tugiye kubashikiriza ikiganiro kira cyerekeye amagara y'abantu
ndabaramukije gwaruka na mwebwe mwese bakunze ibiganiro by'ijwi rya amerika ukuvuza abana bavukana indwara y'umutima ni ikibazo kitoroshe ku miryango yabo ivyo biruko mu gihe abana bavukana iyo ndwara baguma biyongera umwana umwe ku bana mirongo itanu na batatu bavukana indwara y'umutima nk'uko biri mu cegeranyo c'ishirahamwe ryitaho amagara y'abavyeyi n'ibibondo match of dims ryo mu gihugu ca leta zunze ubumwe za amerika co mu mwaka wa bibiri na cumi na gatatu ibura ry'uburyo mu kuvuza abo bana ni imwe mu mvo nyamukuru zituma abatari bake batavugwa mbere benshi bakanahasiga ubuzima ibice mirongo ibiri ku ijana by'abana bapfa ku isi mu minsi ya mbere bakivuka bahitanwa n'ingorane z'umutima nk'uko icegeranyo c'ishirahamwe match of dims kibandanya kibimenyesha ingorane y'umutima iragwiriye mu bihugu bitari bike vyo muri afurika na cane cane ivyo munsi y'ubugaragwa bwa sahara harimwo n'uburundi ukubura abaganga karuhariwe mu kuvura ingorane z'umutima kuratuma abana bazifise basinzikara ibintu byunyugwa n'ikena ry'ibigo bibashigikira nk'uko biri mu cegeranyo c'ishirahamwe ry'abaganga bavura ingorane z'imitima mu gihugu c'ubufaransa sfc co mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu tumenyeshe ko inyifato y'umukenyezi mu gihe yibungehenze ishobora kuba intandaro y'ukuvyara ikibondo gifise ingorane y'umutima aha twovuga nko kutihereza imfungurwa ndemamubiri ntanganguvu hamwe na sanganyangaburo nk'uko urunani rw'abaganga bavura ingorane z'imitima mu gihugu c'ubuswise fsc babihanura nk'uko muvyumva mu kiganiro cacu kira cuno munsi tugira turabire hamwe ibijanye no kuvuza abana bavukana ingorane z'umutima kuri mikro muri kumwe na jewe raisa liliane inamahoro kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyu kira mu kwinjira mu kiganiro nyezina tega amatwi ivyiyumviro vy'urwaruka rutandukanye rwo muri komine ntahangwa y'igisagara ca bujumbura kuri mikoro y'ijwi rya amerika rutubwira icokorwa kugira abana bavukana ingorane z'umutima bashobore kuvugwa ruganira na mugenzanje alain ive irankunda uburundi busigaye busohora abana benshi baja kwivuza hanze babaye imitima si ukuvuga yuko babuze abaganga canke abahinga kandi bama babasohora baja kwiga hanze nuko baja baja kwiga hanze bafise ubwo buhinga bakabuzana ino mu burundi ku bwanje mbona yuko hokongerezwa abaganga kuko mu burundi si benshi cane kandi si bose bashobora kuronka amahirwe yo kuja kwivuza hanze icokorwa tutweraka mu nka leta nimba twaba dufise abaganga babishoboye kubaronsa ibikoresho bazore babikorera ngo ngaho batarinze gufata indege kuja hanze kugira ngo boroherwe kuvurwa leta yogwiza abahinga babyigiye babinonosoye kandi bakagwiza n'inyigisho zerekeye uwo mutima mu banyeshuri biga muri kaminuza kugira ngo abo baganga bagwire itabishoboye iterereze n'amakungu kubera nkino dufate abaganga baba ari bake babishoboye badashobora kuba bogwiza ibitaro bijejwe kuvura izo ngwara leta irashobora guca iriya ukuntu ijya irabafasha kwiyunguruza mu bijyanye no kuja kwivuza izo ngwara tumenyeshe ko ubushakashatsi butarashobora kumenya ahanini ica ingorane z'umutima ziva ko ibice mirongo irindwi ku ijana by'ico izo ndwara ziva ko ntimenyekana nk'uko bivugwa n'urunani rw'abaganga b'ingorane z'umutima bo mu gihugu c'ubuswise fsc ariko rero uruhererekane rwo mu muryango imiti imwe imwe itabi n'inzoga zambiye z'umurengera umuvyeyi afata igihe yibungenze ziraba inkwezi y'amarere nk'uko urunani rw'abaganga bavura ingorane z'imitima mu gihugu c'ubuswise fsc babandanya babimenyesha ku bw'ivyo abo baganga bahanura abakenyezi kuja barisuzumisha kuva bagisama imbanyi kugira ngo twumve neza ibijanye no kuvuza abana bavukana ingwara y'imitima tega amatwi inkuru umugenzanje alain ive irankunda adutohoreza mu gisagara ca bujumbura ukuvuza abana bavukana ingorane z'umutima ntikorohera imiryango aho ni mu gihe uburyo bw'amafaranga basabwa kugira ngo akurikiranwe gushika kire budashobora kuboneka akarorero umuryango w'ikibondo ca donatien niyo nkuru ava mu ntara ya cankuzo wasabwe amafaranga arenga miliyoni zine kugira ngo gishobore kuvuzwa mu gihugu c'ubufaransa ntuyaronke iyo ikaba inkurikizi y'uko amagara y'uyo mwana yabandanije asinzikara ku bwa mikoro make y'abavyeyi abavyeyi kandi baragerageza kwita ku rutare mu kurondera uburyo ariko ntihagire ico bashikako donasiye niyo nkuru atubwire uko vyifashe twagira tuzanye n'ibibazo by'umwana ibibazo by'umwana twabikwaje igihe kirekire cyane ni igihe cadusaba uburyo bumwe umuntu asohora nk'uburyo twarasohoye turaba turahererwa n'ibice dufite pasiporo zonyine ariko nta bundi buryo bundi dushobora kuronka two kunguruza umwana kugira ashobore kubandanya vuba ubukene bw'abaganga b'abahinga mu kuvura ingorane z'umutima na cane cane hagati mu gihugu butuma abavyeyi badahuta bamenya ico umwana agwaye nayo uburundi rasmus umuvyeyi wa niyonizigiye didier w'imyaka itanu ab'igitega yatwiganiye ko imyaka ibiri yaheze aguma aja mu mavuriro atandukanye y'igitega kuvuza uwo mwana wiwe ivyo vyatumye agurisha itongo kuko atatora mitende bivuye ko abaganga baguma bamuvura ingwara ya asima kandi atari yagwaye nk'uko iyo muvyeyi nayo ubundi rasmus abandanya tuyagira iruhande y'ivyo umuryango uraba mu bukene butumwe n'uko batakironka umwanya wo gukora ibikorwa vy'iterambere vy'urugo vyongeye umugwayi arihebura ko atazokira kubwo kumara igihe kinini atazi ico agwaye mahoro solange w'imyaka mirongo ibiri n'itatu atubwira uko yari amerewe benshi baravuga ndwara ngwaye bakaziyumvira hari abavuga ngo mwe kurwaye umugera eh, narababara nyene bariko baravuga nyene baguha ngo mwe kurwaye umugera mwe kari uwo wavukanye ibintu nk'ivyo ku ishuri harageze igihe babona yuko nceregwa kubera amagara makeya babona yuko ndwaye ngira ngo nceregwa kubera kugenda buke buke ibintu naho biruko umugwayi aronsa amahirwe yo gushikira abaganga b'abahinga mu kuvura ingorane z'umutima arakira nk'uko bamwe mu bamaze gukira babitwiganiriye ivyo bigasaba ko babarungika mu bihugu bifise amashirahamwe afasha abafise bene izo ngorane ishirahamwe umunyasamariya w'imbabazi rikorera mu gisagara ca bujumbura niryo rikorana n'ayo mashirahamwe ariko rero impapuro zikenerwa hamwe n'itike y'indege umuryango uravyirondera kugenderera ivyo bisaba ko umuryango uterereza inshuti n'abagenzi uwimana innocent umuvyeyi wa anino yela wo mu ntara ya muramvya yacishije itangazo ku maradiyo kugira ngo aronke imiliyoni zine zari zikenewe bace batuga ati "Ni kuraba murondere umuntu abafasha bamujyane hanze twebwe turashimira imana yadufashije bakadufasha abana ba- bacu bagakira n'abandi no kubasabira imana ibafashe baze barabafasha nabo igwizwa ry'amashyirahamwe yitwararika abana bavukana ingorane z'umutima na cyane cyane hagati mu gihugu ryoba ngirakamaro mu iterambere ry'amagara y'ibibondo byongeye kandi leta yoshigikira abagwayi mu kubaronsa uburyo busabwa kugira bashikire ayo mashyirahamwe abavuza abavyeyi twaganiriye babona ko abana babo bovuzwa batarasinzikara muri kino gihe ugutabariza abana bavukanye ingwara y'umutima ntibicoroshe imvo ni umutekano muke ucibonekeza mu turere tumwe tumwe tw'igisagara ca bujumbura ari naho abana bavuye mu ntara zo hagati mu gihugu basaba indaro mu mihana ivyo rero bigatuma idafise imiryango bibakira iteba gutabarizwa nk'uko inkuru duhabwa na bamwe mu bavyeyi bafise abana bafise ingorane z'umutima zivyemeza ugushigikira abana bafise ingorane z'umutima vyoba ngirakamaro twumvirize alexi butoyi arongoye ishyirahamwe umunyasamariya w'imbabazi dusanzwe tubikora haheze imyaka ine gushyira kuri iyi saha twamaze gufasha abana nk'abo bashyira ku ijana na batanu nkabwira ko ntera n'akamo ariko barabumviriza ijwi rya amerika bariho bari hose yuko bokwitaba yabonetse yo isosoro igwiriroye ni ukuri imana izobahezagira bagira ico bakoze abaganga karuhariwe mu kuvura ingorane z'umutima basaba leta kwama bakarihishirijwe ubumenyi hamwe no kuronswa ibikoresho kugira abo bana bashobore kuvurizwa mu burundi uruhara rw'amareta ni ntangere mu gukurikirana abana bavukana ingwara y'imitima vyongeye amashirahamwe y'abigenga yofasha muri ico gikorwa ishirahamwe ryita amagara y'abantu ku isi oms rihanura gushiraho ibigo vyo gusuzumiramwo abafise ingorane y'umutima akarorero ukugwiza kwavyo muri algeria vyatumye igitigiri c'abana batari bake bavurirwa muri ico gihugu nk'uko amakuru yaho abitumenyesha ku ruhande rw'amashirahamwe amashirahamwe yigenga yotanga uburyo mu gufasha gushikira ubuvuzi vyoroshe abaganga bo mw'ishirahamwe chaine de l'espoir ryo mu gihugu c'ubufaransa bakorera mu bihugu bishika mirongo itatu vyo ku isi harimwo n'ivyo muri afurika barashikira abagwayi mu bihugu vyabo abana bashika ibihumbi bitanu bafise ingorane z'umutima barabagwa ku mwaka nk'uko tubisanga mu cegeranyo c'iryo shirahamwe co mu mwaka wa bibiri na cumi na kane kugira ngo twumve neza ibijanye no kuvuza abana bavukana ingorane z'umutima tega amatwi ikiyago twagiranye na muganga constantin nyamuzangura yanonosoye ingwara z'umutima aganira na mugenzanje alain ive irankunda muganga constante nyamudzangura ndabaramukije ndabaramukije ni ryari mwemeza yuko umwana vy'ukuri afise iyo ngorane y'umutima akwiye kuza kuvurizwa mu bihugu vyo hanze bivanye n'indwara afise bikavana n'urugero igezeko umuganga wenyene arashobora kuvuga ati iyi ndwara aho bigeze irashobora kuvurwa ubu rero turafise abashobora kubavura hanze dushobora kuvugana tukabarungikira bakadufasha kubavura mbega kugira ngo murinde mufata iyo ngingo kubarungika hanze murisunga ukubaho kw'imiryango kwa kino gihe ego cane turaraba uburyo bw'umuvyeyi tukaraba uburyo bw'umuryango usanga ahanini umuryango ugira akigoro ko kurondera eh, nk'ibijanye n'ibipapuro hamwe n'ibijanye n'uburyo bwo kwiyunguruza nk'itike y'indege iri shirahamwe munyasamara w'ikigongwe murakorana rero novuga ko ryo ari ryo ritubera ikiraro hagati y'abaganga bo ngaha hamwe n'abaganga bo mu bihugu bitandukanye bifasha abo bana ibikoresho biracari bike cane hanyuma n'ubuhinga kugira ngo dushobore gutangura kubukoresha ngaha mu Burundi turacafise urugendo kuko ahanini bakoresha ibyo bita chirurgie cardiaque à cœur ouvert bisaba ko umuntu abanza guhagarika umutima akawugurura maze agaheza akavura uyu mutima urwaye mu Burundi ubwo buhinga ntituraburonka turizeye cane yuko dushobora gutangura kubikora usanga kandi abanyagihugu benshi batamenya ni ryari umwana bafise iyo ngorane ugasanga ntibamenya ni ryari muvuza ivyo bimenyetso rero ni ibijanye no kudakura umwana ugasanga ntatora ibiro umwana ugasanga ntaba muremure ku rugero n'imyaka bafise hariho ibijanye no guhema nabi ni abana bama bafise ingwara zo guhema nabi bakazitiranya na birya vy'ingwara z'amahaha hariho n'ibindi bimenyetso usanga umwana ahinduka ku rukoba ugasanga cane cane ku minwa no ku nzara ugasanga umengo inzara zirirabura canke zarahindutse ingene zimeze urumva rero mu ncamake ni ugutangura kwiyumvira ko iyo ngwara ishobora kuba ya- yaramufashe canke yavukanye iyo ngwara y'umutima ni igiki mubona leta yobafasha mu rwego kugira ngo namwe mushobore kuja kuri urwo rugero rwo gufata guta izo ngorane z'imitima z'abana mu minwe ni ugufasha ibitaro bimwe bimwe biriko biratera intambwe mu kuvura izo ndwara ku buryo abo bana bose turungika hanze tworaba ingene twoshobora kubavurira ngaha nyene abahinga babinonosoye bashobore kubaga umutima mu ntara zo hagati mu gihugu twosaba yuko abaganga cane cane bakira abo bana bomenya kubarungika hakiri kare ico nashaka kumenyesha nuko kenshi izo ndwara zikunda kubagwa umwana atararenza umwaka umwe kuko hari aho usanga iyo umwana atanguye gukura ashika nk'imyaka ibiri usanga amazi yararenze inkombe canke ugasanga umwana apfuye mu mezi ya mbere y'ubuzima bwiwe muganga constante nyamuzangura ndagukengurukiye ndagukengurukiye cane nanje
urakoze ara ibirankunda kuri ayo majwi n'icyo kiyago udushikirije tumira gato mu kumviriza indirimbo inshuti n'amagara iduhanura kubungabunga amagara yacu twibutse abariko baratwumviriza ko ikiganiro arikira cijwi rya amerika uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijanye no kuvuza abana bavukana ingorane z'umutima gwaruka gume hafi y'amaradiyo yanyu uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga anita munyana uwo nawe akaba ari hano muri studio tugeze mu gace mbaza ndakwishura mbaza ndakwishura
none ni iyihe miti boha abakenyezi bibungenze kugira abana bash- ntibashobore kuvukana ubwo bumuga burya ntibiterwa na ba nyina na gatoya ni ingorane iba umwana ariko aribumba mumbanye kwa nyina wiwe nta muti uhari abaganga boha abavyeyi bibungenze kugira bakingire abana babo bibungenze ku ngwara y'umutima mbaza ndakwishura
nshaka kubaza iyo ndwara icyo bivako abahinga barerekanye yuko nta gituma kibonekeza barabotora gushika ubundi rero hajya umutima uri kuriyubaka niho ikibazo kihabera mbaza ndakwishura
hari ikintu kiba giteganjwe ngo bakurikirane umuvyeyi gushika yibarutse kugira ngo nimba ari umwana avukanye iyo ndwara bamenye ati dutegerezwa kumukorera iki nka muganga umukuru w'igihugu yaratanze itegeko yuko umuvyeyi wese yibungenze yikurikirana kwa gusa imbanyi yiwe gushika ashikane ico kibondo kubonana n'umuganga na vya bipimo bigenewe kugira umuvyeyi barabe ko vyose bigenda neza rero muri ico gihe umuvyeyi abikurikiranyije hariho amahirwe yuko bashobora kubona hakiri kare ikibazo kiri ku mwana yibungenze hama bagaheza bakabitegekanya inyifato bofata ari kumenya ukuntu ico kibondo kije umuvyeyi yovyifatamwo eka n'abaganga boba bari hafi kugira bakire ico kibondo
gwaruka n'ubu nyene muganga anita munyana arashishikara kubaha insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
mbega iyo ndwara y'umwana avukana umutima aha iwacu bwa muganga hoba hariho uburyo bukwiye bwo kuvura iyo ndwara kugira umwana akire mu burundi hari abaganga babinonosoye ku vyerekeye ingwara z'umutima ariko murazi yuko bisaba uburyo budasanzwe n'ivyuma bikomeye naho rero hari agahaze aho abaganga bahari kandi babinonosoye ko babura ibikoresho bikenewe kugira ari uwo mutima babaga arico bashobora gukora kugira uwo mwana bamusubize umutima ukora neza cane mbaza ndakwishura
birashoboka yuko umwana akiri mu mbanyi yuko bashaka kubona yuko iyo ndwara yoba ayifite cangwe birashoboka yuko bamukingira akiri mu mbanyi ku buryo yovuka afise amagara meza ego cane birashoboka yuko abaganga babona hakiri kare yuko umwana ari mu mbanyi afise ikibazo ari c'umutima eka n'ikindi cose kijanye n'ubuzima bwiwe hajya ku mezi ane atanu atandatu kirya gipimo bita ekografi basaba abavyeyi ngo bagirishe ni kugira barabe yuko umwana yibumvye neza kandi ibihimba vyose nkenegwa biboneka biba vyamaze kuja mu kibanza
ikiganiro ni kira kijwi rya amerika n'ubu nyene muganga anita munyana arabandanya kwishura ibibazo rwaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako ka nyuma k'ivyo bibazo mbaza ndakwishura
nagomba kubaza muganga anita munyana ni ikihe kintu boza barakora nko ku bantu b'abasaza kugira nk'umwuzukuru w'umuntu nk'umwe azavuke amerewe neza iyo ngwara atayifise dufate mu miryango yari ihari icyo umuntu akwiye kumenya ni uko iyo ndwara y'umutima abana bavukana si ukuvuga ngo bivuye kuri ba sogokuruza kuko burya ba sogokuruza usanga bararwaye indwara y'umutima kubera ubusaza cyangwa iyindi ndwara yatumye bagira indwara y'umutima icyo mumenya ni uko abana bavutse kuri abo ba sokuru bakwiye kumenya ukuntu bifata kugira ngo birinde za ndwara z'umutima umuntu aronka ariko arakura arimo gufungura neza na cyane cyane kugira imyimenyerezo eka n'izindi nyifato nziza zibereye mu buzima bwa minsi yose umuntu akwiye kugira kugira agire amagara meza mbaza ndakwishura
mbaza inyifato ababyeyi bofata kugira ngo bareke kwibaruka abo bana bafise ingorane y'umutima wuguruye inyifato ni uko yokwitura abaganga ku kantu kose yumva katamumereye neza eka agize ikibazo abaganga barahari kugira bamubere umuco kuri ibyo bibazo byose ariko aribaza
arakoze muganga munyana kuri izo nyishu ahaye ugwaruka n'ubu nyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza kano karirimbo inshuti n'amagara kaduhamagarira kubungabunga amagara yacu duhe ijambo abanywanyi bacu umunywanyi yatwandikiye atashimye kwivuga izina atangura turamutsa natwe turamuramukije abaza ati mbe indwara y'umushishito bita estoma mu gifaransa iterwa n'iki irakira muganga anita twishurire n'uyu munywanyi haribonekeza indwara z'umushishito zitandukanye hariho icyo bita ibisera ni ukuvuga ahandi ugira ibikomere umushishito hariho icyo bita gastrite bimererwa nabi kubera umuntu anywa inzoga zirengeje canke bigaterwa n'itabi ikindi kintu rero kikunda kwibonekeza ni kanseri y'umushishito umushishito burya wononekara kuko ibintu dufungura muganga yakwakiriye ntihamenya umuti yoguha iyo hageze ku ndwara ya kanseri bigorana kuyivura kuko umushishito uba wamaze kononekara kandi ata kintu gishobora kuyihindura
nk'uko musanze mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho ugwaruka rutanga isiguro ku myibutsa ya ba sokuru uno munsi uvuga uti uvyara nabi ugatukwa n'abakwe bikubwiye iki umwana wawe umureze nabi ageze mu bigero yuko yogira ingaruka mbi bivanye n'uko ataronse n'indero ariko yigenza uko atari kwigenza ugasanga biriko bigaruka ku muvyeyi bakavuga ati wareze nabi
bikubwiye iki
umugani werekeye abana n'ababyeyi iyo umubyeyi rero atitwararitse indero y'umwana kuva akiri muto ngo amwereke icyo akwiye gukora ciza mu buzima iyo akuze agakurana ya ndero mbi canke nkeya ronse usanga bimugiriye ingaruka mbi mu buzima bwiwe bwa misi yose bikubwiye iki
abarundi ba kera bari baciye ubwenge cyane iyo uvyaye birakenewe yuko utanga indero nziza ku bana bawe kugira ngo ejo canke hirya y'ejo bagiye kubaka urugo canke bagiye kubaka izabo abakwe babo ntibabanze bahave babatuka bikubwiye iki
ureze nawe umwana wawe agiye gushinga urugo rwiwe yerekana indero mbi mwamuhaye hama abantu yagiye ko hariya ku mugabo wiwe baragututse ngo wareze nabi arabitoye
ndashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana uno munsi tukaba twashimikiye ku bijanye no kuvuza abana bavukana ingorane z'umutima nshimiye Alain Yves Irankunda yamfashije gutororokanya amajwi nasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika mufise ico muterera canke mubaza kuvyerekeye ikiganiro kira twandikire kuri burundi voa arobas gmail akaburungu com canke murungike ubutumwa bugufi kuri mirongo itandatu n'umunani mirongo ibiri na zitatu mirongo umunani mirongo irindwi n'imwe canke kandi kuri mirongo irindwi na zitanu mirongo icenda mirongo ine n'icenda mirongo irindwi n'imwe kuri mikro mwari kumwe na jewe raisa liliana inamahoro
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya amerika
turabashimiye bagenzi bacu bo mu burundi badushikirije ikiganiro kira mu masegonda make cyane saa kumi na zibiri mugiye kumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu kuri iyi saha kuri mikoro mwari kumwe na oriyani itanga ishaka ndabifurije umunsi mwiza mubane n'imana